mu urumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi ndabaramukije mwese kandi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania zifite ubwoba bwo gutahukanwa ku ngufu porogaramu bafise bobona uko amatora yo mu burundi azoba ata mpunzi iri ngaha muri tanzania sinzi na muri ico mukidufasha ko mukanimesha mukakiransa imbere hanyuma hakagira ico badufashije nuko bimeze
uyu ni umwe mu mpuzi abarundi ziri mu nkambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania uhangayikishijwe n'ibishobora kuba bakirwa ku ngufu iyi ni imwe mu nkuru twabararikiye kuri iyi saha kimwe n'indi ku nkuru zijyanye n'impungenge y'abayobozi b'amashyirahamwe yigenga y'abarundi afite ku buryo ubwisanzure bwabo mu gihugu bugenda buyoyoka hari kandi n'inkuru ku muhanzi w'umunyarwanda utera akamo atabariza abimukira abanyafurika bambuka inyanja ya mediterane bagana mu burayi mwese ndabararitse mugume ku maradiyo yanyu urugaga rw'amashyirahamwe yigenga y'abarundi forusike rushinja leta y'uburundi guhohotera ubwisanzure bw'imiryango yigenga n'itangazamakuru ibyo bigaragara muri raporo urwo runani rwashyize ahagaragara ni inka mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera i nairobi muri kenya mu cegeranyo gifite umutwe w'amajambo ugira uti ubutegetsi bw'uburundi bwihaye intumbero yo kuzivya ubwigenge bw'abanyagihugu ihagarikwa rya parseme ryerekanye iyindi ntambwe nshasha bugezeko runari force rwemeza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu haje umuzi wa cndfdd abahanira ubwigenge mu bisata bitandukanye batigeze bahabwa agahengwe na gato rugira ruti umuntu atarinze kwigora urutonde ni rurerure cane urazi isubugerezwa ubutegetsi bwa cndfdd bwakoreye abo bose bavuga ibihushanye n'ivyo bwo bukeneye kumva kuva mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ehe abatavuga rumwe n'ubutegetsi abashingwamanza abamenyesha amakuru impirimbanyi n'abanywanyi b'amashirahamwe yigenga baharurwa mu majana mu gihe kigufi canke kirekire baratawe muri yompi kubera ivyiyumviro vyabo canke guharanira agateka kazina muntu Fox yandika ko mu gihe amajana mu bagize iyo migwi bariko bahunga igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amaradiyo yigenga ahejeje guturirwa leta yahagaritse arenga cumi mu mashirahamwe yigenga uwo mwaka nyene imbere y'ugufuta burundu atandatu umwaka wakurikiye urwo runani rusigura kwihagarikwa ivy'agateganyo ry'ishirahamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashe kw'iterambere rirama riri muri iyo ntumbero yo kunumya uwo wese adoma urutoki ku bitagenda neza mu gihugu rwerekana mbere utunenge turi mu nteguro yo guhagarika iryo shirahamwe aha ibitangwa nk'akarorero ni ukuntu parseme n'abarongozi baryo bagiye kumenyeshwa ingingo bafatiwe ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu gihe yasinywe n'umushikiranganji ku itariki ya gatatu kwa kwezi nyene ikaba yari imaze guhanahanwa ku mbuga hwaniro indwi zibiri imbere yaho iyo ngingo ku bw'urwo runani irahambaye cyane ari naco gituma abo yerekeye bategerezwa kuyimenyeshwa kare kugira ngo bayungururize bibaye ngombwa canke bishoboka kuri ivyo rusanga atansiguro n'imwe haba ku vyerekeye amategeko n'ibindi hagije yatanzwe muri fox bagira bati mu gihe umushikiranganji avuga ko parseme yakomeje gucafuza ishusho y'igihugu n'indongozi zaco mu ntumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano imigenderanire hagati y'ubushikiranganji arongoye n'iryo shirahamwe yerekana ahubwo igihushane bikabonekera mu rwandiko rw'ubushikiranganji rwemeza ibikorwa vya parseme n'ingene abakozi bakuru bakuru babwo baja mu bikorwa vy'iryo shirahamwe ryatunganya hagati y'isinywa ry'ingingo ryafatiwe n'uko ija ku mbuga hwaniro urunani force rwibutsa ko abategetsi b'uburundi bakunze gutanga icitwazo mu guhana amashirahamwe basigura ko acafuza ishusho y'igihugu n'abatware ariko rusanga ahubwo ayo mashirahamwe akora ico ajejwe arico kurondera ineza y'abanyagihugu hamwe no guharanira no kumenyekanisha ubwigenge n'agateka kabo muri ibi nta na kimwe giharabika ishusho y'igihugu niko urunani force rushimangira mugabo leta isanga aya mashirahamwe na cane cane yarongowe n'abantu bahunze igihugu atariyo yovuga kuri bene ibi bibazo Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabigarutseko mu kiganiro cihariye aherutse guhijwa rya Amerika ibiro vy'i Nairobi ubwa mbere agateka kazina muntu karabira hanze agateka kazina muntu karabira mu gihugu hagati mbega aha mu gihugu hagati abarundi ntibabona yuko agateka kazina muntu kariko karubahirizwa kandi leta ishimitse kugira ngo yubahirize agateka kazina muntu nimba rero agati kazina muntu k'abarundi ko mu burundi kazoza kwemezwa na bariya nuko bihenze inzira kandi bajya ntiboza kuvuga uburundi bamaze imyaka irenga itatu batari muri bwo uno munsi abavuga agati k'akazinamuntu n'abari mu burundi nubwo imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati y'amwe mu mashyirahamwe yigenga n'ubutegetsi bwa gitega mu kiringo kitari gito yagiye kunyuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe abayarongoye bahamagariye abanyagihugu mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca perezida nkurunziza bemanga ko gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha iyo myiyerekano yaburijwemwo co kimwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe mu kwa gatanu uwo mwaka nyene leta yasohoreye imitahe bamwe mu barongoye ayo mashyirahamwe yigenga ibagiriza gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi yongera bongere bagereka ko icaha cugumura abanyagihugu mu minsi heze naho hari nabo ubutungane bwafatiye ingingo yo gufata amatungo yabo nubwo atamanza baracirirwa eroge wurikaneza nairobi ijwi rya amerika urakoze eroge wurikaneza tukivuga kandi ku kibazo kijyanye n'abarundi impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya tanzania mu nkambi ya nyarugusu zifite ubwoba ko zishobora gutahukanwa ku ngufu zikurikije ibyo abayobozi b'inkambi bazitangarije muri iyi minsi bazisaba kwiyandikisha ni inkuru mugenzi wacu Fideli Antoine Sabimana wanyarukiye mu nkambi ya Nyarugusu iyo nama yabaye ku munsi wa kane w'indwi iheze nk'uko tubibwirwa n'umwe mu baserukiye impunzi z'abarundi yari yitavye iyo nama iyo ni inama yabaye wa kane igirishwa n'umukuru w'ikambi wo twita amakazi kandi iyo nama mu kuyigirisha yayigirishije kwera ashavuye agaragaza neza ko mbese turavye mu burundi bo basumvye umutekano tanzania vyiza rero impunzi n'uko mwohunguka mukiyandikisha hakiri ku neza iryo tahukanwa rizoba mu vyiciro bitandukanye avuga ko irihunguka riri ubwoko butatu uravuga ati hariho guhunguka ubishatse volontere hariho ibyo bita poromosiyo ati iyo poromosiyo nayo ni ukuzana amamodoka akaza mu mazone muba mubayemwo ushaka akagira agahunguka uravuga ati mugabo hariho n'irindi hunguka rya nyuma ariryo hazokora igiti inkoni ku nguvu rero umuntu ni byiza ko ataha kareti kuko ababonye iby'ikagera n'iby'imutabira ati iryo hunguka rero ryo ku ngufu iryo ryo rizoba rimeze nk'iryo muri kagera ingara iyo nama yarateye ubwoba impunzi z'abarundi muri rusange na cane cane abaserukira impunzi kuko atanumwe yarekuriwe kuvuga amakenga yo ku bijanye n'iryo tahukano mu by'ukuri ino novuga tuti turatekewe n'ubwoba bwinshi kuko turaburagizwa rwose impunzi ziriko ziraburagizwa rwose impunzi zirabuze amahoro impunzi baguma bazica ivutu mu kutwereka yuko ngaha ata kibanza tuhafise impunzi ziba mu bindi bihugu ntabwo zifashwe nka tanzania abagomba kubaza ikibazo yaranse ngo ntagire umuntu abaza kiretse umuntu abaza ibijyanye n'ingene ubutaratibu bwo guhunguka bupanze canke ibijanye n'iyo azoshikira bivanye n'intara baba barandikishije impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya nyarugusu babona ko ijya rihohoterwa kuko abakongomani baba muri iyo kambi atawuriko ahimirizwa gutaha ntidufatwa kimwe n'abakongomani ko ihimirizwa riba mu barundi mu bakongomani ni gake rishikaye na cane cane iyo tugerageje kubaza batubwira bati muri kongo bobo kubwira ntibahimirizwa cane ni ukuvuga perezida wabo ntarabashaka nta munsi arigera nta tangazo na rimwe riri ofisiyere ryo kuvuga yuko bakeneye impunzi zabo ariko uravye mu burundi barakunda kuvuga mu kirundi ngo kayibage kava mu kanwa ka nyininka twebwe ivyo byose tubikoregwa iryo terabwoba turigirirwa iryo himirizwa turigirirwa bivanye n'abategetsi bacu muri kongo nta tangazo riri ofisiyere rivuga ngo turakeneye impunzi ariko twebwe urabona ko abategetsi bakurakuranwa muri tanzania ngo turakeneye abantu bacu turakeneye abantu bacu nico gituma rero vyose biriko biraba abo barundi bahungiye nyarugusu barafise ico basaba ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi UNHCR porogaramu bafise bobo nuko amatora yo mu burundi azoba atampunzi iri ngaha muri tanzania sinzi namwe rero ico mwokidufasha ko mukanyemesha mukakiransa imbere hama hakagira ico badufashije nuko bimeze ahubwo twebwe amashirahamwe mpuzamakungu nuko yodufasha nk'impunzi zahungiye mu ikambi y'impunzi ya tanzania amashirahamwe mpuzamakungu akadufasha kugira ngo dushobore kuronka natwe agateka kacu kuko tuguma tuza turaburagizwa mu ishirahamwe gita y'impunzi kw'isi UNHCR ishami rikorera muri distrikti ya Kasuru babwiye ijwi rya Amerika ko muri bo atawurekuriwe kugira ico avuze ku maradiyo bamwe mu begereye ubutegetsi bwa distrikti ya Gasuru bo bavuga ko guhimiriza impunzi gutaha iwabo ataco bitwaye kuko ataheza gusumba iwabo wa muntu ariko kandi mu begereye ubutegetsi abategetsi bo muri distrikti ya Kasuru barahumuriza impunzi z'abarundi bamenyesha ko batawuzokurizwa imodoka ku nguvu kugira ngo atahukanwe mu Burundi inkambi ya Nyarugusu ibamo abarundi n'abakongomani bahunze ibihugu byabo ni inkambi iri mu zibamwe impunzi nyinshi mu gihugu ca Tanzania mu mpera z'umwaka wa 2016 ibiharuro dukura mu shirahamwe UNCR vyerekana ko inkambi ya Nyarugusu yari yakiriye impunzi zirenga gati 140 Kasuru Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira rivuga ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu bagerageje kwinjira ku mugabane w'uburayi bambutse inyanja ya mediterane itandukanya afurika n'uburayi muri abo abarenga magana ane bararohamye umunyarwanda witwa dadide maximo mwicira mwitari umuhanzi w'imyambaro isanzwe yakomye akamo agira ati iyo ab'inyanja yavugaga yababwira abanyafurika yamize yabikoze akoresheje ubuhanzi yabisobanuriye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika venise nshimiyimana uri kure byacu i londres mu bwongereza icyo gihe nakoraga muri mu itangazamakuru rya croix y'igihugu cya denmark ariko noneho ugasanga impunzi nyinshi duha ama interiviyu baratubwira bati twebwe ikintu twibuka ni uko twarokotse amato ariko iyo tubisobanura muri za imigirasiyo uburyo abantu baruhamaga bapfaga nta muntu n'umwe ubasha kubyumva bumva ko bidashoboka none ninde hari ukuntu wadufasha uko wabisobanura nandika inkuru rero yitwa ifu ndezi talk iyaba inyanja yavugaga mvuga ubuhamya bw'abimukira bagwa mu nyanja n'imibare runaka imibare myinshi igera ku bihumbi hafi cumi na birindwi by'abantu bagiye baruhama bakabura noneho nyuma ndavuga nti niba ashobora kwandika nk'umunyabugeni ushobora no kubikoramo imyambaro isobanura ubwo bubabare bw'inyuma bw'umubiri w'umuntu nuko nahise ntangira nkora kiriya gihangano mbese muri makeya iyo myambaro yawe yagaragazaga icyo nakwita inzira y'umusarabizo mpunzi cyangwa se abimukira banyuramo bagana mu burayi ubuhanzi cyangwa ubugeni bushyira akadomo ku kintu amagambo adashobora gusobanura ubwo rero ni ukwerekana ububabare bw'umubiri w'inyuma umuntu atavuze adatanga ibisobanuro byinshi ikintu cyakwerekana ibyo ibintu umuntu yanyuzemo ariko bigaragariye inyuma yaba se ku myambaro yaba ku migendere yaba inkovu ku mubiri yaba se wenda kuko iyo bavuye no mu nyanja ntabwo barekura ngo bararokotse babashyiraho amapingu kandi ari abantu b'impunzi bafite ibibazo bahunga muri make ni ubugeni ni ubugeni butanga ubusobanuro burambuye ubu ngubu abantu baratwumva ariko ntabwo bakubona nta nubwo babona iyo myambaro uko yari imeze watubwira muri makeya uko wayigennye uko wayishushanyije n'uko wambitse abantu bayigaragaje
natangiye ntekereza ni umuntu ugaragara agahinda inyuma cyangwa se ku mubiri umuntu umaze wenda urugero se amezi angahe yihishe nko mu gihuru umuntu se wakubiswe ni iki kigaragara inyuma ku mubiri noneho ndavuga mu gihe cyo guhunga umuntu ahunga icyo abona nicyo yambara ntangira n'uvuga nti wihishe mu migwegwe cyangwa se mu gishanga ibyatsi ushobora kubikoramo ikintu gituma wifubika ni ukuvuga ngo ni imyenda ikozwe mu migwegwe ariko nkarenzaho na za shitingi za hsr zerekana uruhare rw'imiryango mpuzamahanga mu itabara mu gihe cy'ibibazo ibyo ari byo byose yaba se ibiza yaba se intambara yaba se ubwicanyi runaka noneho nyuma nkagenda usiga umubiri w'umuntu mu bugeni ibintu bijya gusa n'amaraso cyangwa se byerekana inkovu zishaje cyangwa se kuko hari abafatwa nk'abafungiwe muri za ribiya barazirikwaga bagakubitwa bakambikwa amapingu ahantu amapingu yanyuze rero ntabwo ntabwo bigoye kuba wabisobanura hanyuma ahandi ngashyiraho ya majire bambara atuma abantu batarohama n'imyenda icitse iriho ibintu by'ibikwasi muri make n'ibindi birebana ibipfuko bipfuka ibisebe ku buryo umuntu wese abona uyu muntu koko niba uhuye nawe mu muhanda akiva mu rutoki cyangwa akiva mu bihuru cyangwa akiva mu butayu uhita ubona ko ari umuntu wahuye n'akaga wayimuritse mu bihugu byinshi by'uburayi ndetse wagiye no mu imurika mpuzamahanga ryabereye i paris mu mu bufaransa aho hantu haba hateraniye abantu benshi batandukanye ndetse bamwe barimo babandi bafata ibyemezo bishobora kugoboka abantu mbese nyuma y'iryo murika wabonye hari icyahindutse
ndibuka ko muri sare abantu bararize cyane ubona bafatanya bambaza se wabigenje ute byaje gute ndavuga ni nk'umuvuye mu rwanda ntabwo naza muri fashion show yo mu burayi ngo nkoresha amakositimu cyangwa se imyenda y'abageni kuko murabikora byiza kandi bihambaye ngewe nazanywe ubutumwa nk'umuntu wanyuze warokotse jenoside mu rwanda umuntu wabonye wabonye uburyo umuntu mu gahinda aba akeneye abantu bamwumva noneho nshyira ku meza ibisobanuro byerekana inzira y'umusaraba bari abantu bacamo kugira ngo abayobozi babe bahari bafate ibyemezo kuko bafite ikintu cyo gutinda muri za negotiations cyangwa se mu biganiro kandi abaturage barimo barapfa abantu barimo barashira bo bakajya mu bintu bya diplomasi na politike muri make rero abantu babyakira neza itangazamakuru byakira neza aho nagiye njya hose mu bihugu bitandukanye byatanze umusaruro nanjye numva numva muri make nk'umuhanzi ndanezerewe ndatuje uratuje maze hafi imyaka irenga makumyabiri ukora aka kazi ubu ngubu iyo ushubije amaso inyuma ukareba n'aho ugana n'aho no mu cyerekezo waganishamo abandi bazagukurikira ndavuga nk'urubyiruko rw'abanyarwanda ubona ejo hazaza uzakora iki kugira ngo iryo murika ryawe n'ibyo bikorwa byawe by'ubugeni bikomeze kandi bigere no ku bandi benshi nteganya gukora ikigo cy'ubuhanzi yibanda cyane ku mahoro n'uburyo abantu bashobora kubana bishobotse umwaka utaha icyo kigo ntigishobora gutangira ariko noneho ikintu numva ntekereza ni uko ngeze mu myaka yo kubyigisha noneho gukoresha ubuhanzi kugira ngo abantu tubane mu mahoro abantu dutange ubutumwa bwiza ubutumwa ubutumwa bwo gutabara ubutumwa bwo kumva abantu mu kaga nkaba numva ko icyo kigo cy'umuco cy'ubuhanzi n'amahoro aricyo kintu ubu ngubu nshaka gutangira gukora umwaka utaha dadi do maximo ndagushimiye kuba waje ku ijwi ry'amerika shimirwa mu gushima murakoze cyane urakoze nawe
nibuza bakomeje kutwumva ko ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda abashinzwe iby'ubuzima bw'abantu baherutse gutangiza uburyo bushya bwo gupima virusi itera sida hakamenyekana igihe uwayanduye ayimaranye ubwo buryo bushobora kwerekana niba umuntu ayimaranye munsi y'umwaka umwe cyangwa se igihe kirenga umwaka mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu diane nahazwe amaze kujyana muganga mugwaneza placidi wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yasobanuye ko ubwo buryo yamusobanuriye uko ubu buryo buteye
uko bikora ni ukuvuga ngo umuntu wese basanzwe abana na virusi itera sida bamaze kumupima mu buryo busanzwe bafite virusi itera sida iyo basanze igisubizo cye kigaragaza ko koko abana na virusi itera sida niho bafata amaraso kugira ngo barebe koko ese iyo virusi itera sida bayimaranye mu gihe kiri munsi y'amezi cumi n'abiri cyangwa hejuru y'amezi cumi n'abiri hanyuma ni uburyo umuntu kuko mu by'abaganga hari igihe bavuga ati birerekana neza na neza umuntu ashobora kubona ati ayimaranye indwi zingahe iza kuboneka amaraso we ryari uko icyo kizamini giteye gishobora kubona ibyo byiciro bibiri gishobora gushyira umuntu mu cyiciro cyo munsi y'amezi cumi n'abiri cyangwa hejuru y'amezi cumi n'abiri hama ubundi sida iza kwibonekeza amaraso y'uwayanduye ryari ubundi ukurikije ibipimo dukoresha cyane cyane usanga bigaragara nyuma y'amezi atatu iyo umuntu amaze kwandura ariko aho bitandukaniye n'ubwo buryo bushyashya ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere ni ukureba ko umuntu abana na virusi itera sida iyo amaze kugaragara ko abana na virusi itera sida noneho tukamushyira mu cyiciro ese koko uyu muntu yanduye mu mezi cumi n'abiri ashize cyangwa hejuru y'amezi cumi n'abiri hanyuma ni uburyo twavuga ko bikwiragiye mu mavuriro yose yo ngaha mu gihugu cy'u rwanda byatangiriye cyane cyane imbaraga nyinshi zari zatangiye mu bigo nderabuzima byo muri kigali ariko ubu no hanze ya kigali byarahagejejwe ni ikintu kizimbye ku henda n'ibikomo bivuga mu kinyarwanda umunyagihugu muto muto arashobora kubironka bimworoheye iyi serivisi ubundi ni igendanye n'izindi serivisi zose zijyanye no kurwanya virusi itera sida ni ukuvuga ngo umuntu wese bayikore ntabwo yishyura haba byarishyuwe ariko umuntu ku giti cye uje kuyikorerwa nta mafaranga atanga vuga ngo rero uwo basanze wese afite virusi itera sida bamaze kumupima aba ashobora kuyikorerwa igihe abyifuza kandi nta kiguzi atanga hanyuma muganga purasidi umuntu arashobora kwiyumvira ati none ibyo biza kugira akamaro nyabaki
yego Eh.
nibyo koko icyo bimaze ni ukuvuga ngo ubundi ukurikije uko amabwiriza y'igihugu ameze ubundi umuntu wese wa- dusanze abana na virusi itera sida ahita atangira imiti ubuzima bwe bwose nta kindi cyo gutegereza ariko ubu ubu buryo bwo gupima icyo bimaze bifasha porogaramu y'igihugu gukora nka igenzura cyangwa surveillance igenzura rye- riri rye- eh, ryimbitse ryo kureba ese koko muri ab- muri iki gihe ninde muntu uri kwandura virusi itera sida ninde atuye hehe cyangwa ni iyihe mpamvu iri gutuma yandura kuko ibigaragara nyuma dukora nk'ibintu byerekana nka kureba ahantu bagenda baturuka abantu bandura virusi itera sida nk'urugero nkaba navuga ngo abenshi biri kugaragara ko baturuka mu mujyi wa kigali niba baturuka mu mujyi wa kigali ese ni iyihe myitwarire ituma bandura noneho namenya kureba ibyo byose nka porogaramu y'igihugu tukavuga ngo sitarateji cyangwa ingamba tugiye gushyiraho ukurikije ibyo twabonye muri kigali ariho hantu hari abantu benshi bari kwandura ni izi ngizi mu by'ukuri ni ukugira ngo turebe ese twakora iki kugira ngo dushyireho ingamba zituma abantu badakomeza kwandura kandi noneho tukabikora mu gihe cyihuse reka tuje ku mirongo ya telefone naho twakire abakunzi b'ijwi ry'amerika bafite utubazo dutandukanye duhereye kuri nowe nowe ikaze yego murakoze uherereye he Eh, ndi bugendera mu burundi Mhm, akabazo Eh, akabazo nagomba kubaza Mm.
turabona yuko mu rwanda hari ubuhinga bushasha bwaje bwo gupima abantu umugera wa sida batarinze kugera ku bitaro iyo nagomba kubaza uwo mutumire ko ubwo buhinga nawe ko bwatanguye kuboneka mbega buba bifuza ko bazobukwiza mu bihugu byose bya afurika kuko kenshi mu bihugu bya afurika usanga abantu benshi batinya kujya ku bitaro ubwira umunsi mwiza nowe ngaho mu burundi ego murakoze Eh, Dr mugwaneza placidi nowe ibyo avuze ntitwari bwabishike ariko twabishize ku rubuga rwacu rwa facebook ko akibajije reka tukibaze ni bwa buhinga bwo gupima ko umuntu hafise umugera wa sida akoresheje akuma biciye mu mate ubwo buhinga ngo burakwiragiye muri afurika arakoze ku kibazo cya nowe icyo nakosora gatoya iyo ubwo buryo bwo kwipima virusi itera sida umuntu ku giti cye dukoresha amatembabuzi yo mu kanwa ntabwo ari akuma ni agakoresho kameze nka plasitike Eh, ni agakoresho koroshye umuntu acisha hagati y'umunwa n'ishinya hanyuma agafata ariya matembabuzi hari n'uburyo bwo kubikora bigaragara nk'uko um, agapapuro karimo kabisobanura uko bigenda ni ukuvuga ngo rero nk'uko yari abibajije se nihe gahunda yo gukwirakwiza mu bindi bihugu bya afurika ni ukuvuga ngo ubundi ubushakashatsi buba buhari n'uburyo butandukanye bwo kuri- kwi- kurwanya icyorezo cya virusi itera sida buba buhari ariko bigaruka ku nshingano z'igihugu kureba icyo gihisemo kuko u rwanda rushobora kuba rwabifashe yenda abandi bakazabitangira buhoro buhoro ariko nibaza ko ubumenyi bwo burahari biragaragara n'akamaro kabyo kuko bituma abantu bari barananiwe kuza kwa muganga kwipimisha bisanzwe bashobora kugenda noneho bakaba babona ako gakoresho bakipima ku giti cyabo hanyuma umuntu aza kubona ko afise uyo mugera inyuma y'umwanya ungana guta agashizemwo ako gakoresho mu kanwa kiwe ga muganga ni hagati y'iminota makumyabiri na mirongo ine wa- ushobora gusoma igisubizo Eh, ako gakoresho harimo eh, ibyiciro ukurikiza bishushanyije neza biri no- nko mu rwanda dufite agakoresho karimo impapuro z'ubwoko butatu bisobanura kamwe kari mu kinyarwanda mu gifaransa no mu cyongereza kuvuga ngo umuntu aho yiherereye iwe mu rugo cyangwa ahandi ashobora gusoma ndatangira kuri iki nkomeze hanyuma kugeza ku cyiciro cyo gusoma igisubizo ico gisubizo kiza kimeze gute ubundi ni igisubizo cyiza ari uturongo dushushanyijeho kuri ako gakoresho biba byanditseho nubona uturongo tubiri umenye ko igisubizo cyawe kigaragaza ko ubana na virusi itera sida kandi ko ukeneye kujya gukonfirima ni ugukora ikindi kizami cyisumbuyeho ni ukuvuga ngo ubundi aka gakoresho icyo gatanga gatanga igisubizo cy'ibanze cyane cyane ku bari babana na virusi itera sida ariko baba gakenera kujya kwa muganga noneho kugira ngo bakore igisubizo cya nyuma cyangwa konfirimasiyo niba ariko nabyo ababikora babyikoranye bonyene baraheza bakagaruka kwa muganga canke ubwoba burabatekera ntibarahurumbira guca baza kwa muganga kugira ngo barabe uko muganga ategerezwa kubatekerera impanuro Eh, mu by'ukuri nta bushakashatsi turabikoraho ariko abantu ababaye ebigara- abagaragaye ko babana na virusi itera sida baraza ariko ntabwo turakora icyegeranyo cy'imibare ngo tuvuge mu bagafashe bafashe bose ese ni bangahe koko babashije kugera kwa muganga igihe babaye pozitifu kugira ngo baze bakumve muga bara- barabwijukira barabugura cyane bara eh, cyane Eh, eh, bu- burazimbye bwobwo kuko mwatubwiye ko nkuri- kuri bijya bipimo byo kuraba umwanya umuntu amaranye umugera byo byari kwagusa koko barakagura angahe ga muganga ko mu bigo eh, mu mafarumasi yigenga hano kagura ibihumbi bine hama bagiye ku mafarumasi yegukira leta ku bitaro vyegukira leta naho nyene buragugwa ku bitaro bya leta ntabwo tugurwa ahubwo hari gahunda yihariye babiha- baduhamo abantu ku buntu cyane cyane ni muri gahunda twatangije yo kureba nk'iyo umuntu bamutumye bagasanga abana virusi itera sida bakamubaza abandi bantu ashobora kuba yarabonanye nabo kuko bashobora kuba baragize ibyago byo kwandura turabatumiza kwa muganga kugira ngo baze bipimishije murakoze bipime na- baba- babapime nabo Mm, murakoze cyane iyo rwose batabashije kuza rero nibo duha ako gakoresho ku buntu Mhm. murakoze cyane rwose muganga mugwa neza placidi turafise na desire ku yundi murongo wa telefone desire ikaze nawe ego murakoze cyane Mm, uherereye Eh, nda- mu ntara ya makamba i burundi mu ntara y'amakamba mu burundi akabazo bonasaba kubaza eh, kuri icyo kintu cyo gupima umugera bakoresheje amate Eh, mu byo nashoboye kwiga ko ndafite nize i- igisata cy'ubuforoma muri kaminuza nize bavuga yuko amate eh, i- ari mu bintu bidatransimeta umugera Eh, ne- nashaka kubaza kuba rero bapima umugera mu mate eske ubu umugera donke amate yoba at- atransimeta umugera yego yego muganga placide murumvise akabazo ka desire makamba mu burundi arakoze kuri icyo kibazo a- abajije nibyo koko ubundi ntabwo amatembabuzi yo mu kanwa cyangwa amacandwe ari mu bintu byanduza virusi itera sida ariko agakoresho uko kakozwe ko kakozwe ku buryo na ya bwa- mm, ya ngano nkeya ya virusi itera sida ishobora kuba iri mu matembabuzi yo mu kanwa ibasha kukabona Eh, ubundi mu kugira ngo umuntu yanduze virusi itera sida hari ibintu byinshi bitandukanye umuntu bigomba kuba bibu- bihari hari ingano virusi itera sida mu matembabuzi umuntu afite haba ari amacandwe amaraso n'ibindi ugasanga rero ubundi mu macandwe hamo ingano nke cyane niyo mpamvu bavuga ko itanduza ariko aka gakoresho kuko kakozwe kabasha no kubona iriya kantite nkeya byose na jean baptiste ku yundi murongo jean baptiste akabazo ka mbere karagira kati ese buriya buryo bashyizeho bwo kwipima virusi itera sida bakoresheje amacandwe bifashishije turiya twuma ese buriya nta kibazo babona bishobora kuzatera ku bijyanye n'abantu bajyaga bagira ubwoba wenda bagiye gukora imibonano mpuzabitsina bavuga bati reka dukoreshe wenda agakingirizo kugira ngo haboneka inzira zitateganyijwe noneho none bamara kwipima bikazatuma bo bashira ubwoba bakavuga bati ndabona turi bazima reka dukorere aho bi- bityo bikazatuma haboneka inda zitateganyijwe impungenge yavuze z'uko abantu bashobora kuzajya bajya kwipima hanyuma bakareka gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda ari ukwandura cyangwa gu- gutera inda cyangwa gusama inda zitateganijwe nibyo ariko icyo nshaka gutsindagira ni ukuvuga ngo ubundi kariya gakoresho nako kagaragaza umuntu wanduye hashize amezi atatu ni ukuvuga ngo umuntu yipimye ubu nonaha kuko yapanze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ashobora kuba afite igisubizo kitari cyo ubwo rero iyo mesaje itambuke ntabwo igisubizo iguhaye niba uzi ko wa- wa- ushobora kuba hari amezi atatu waba wari exposure uba ushobora kuba warwara ikaguha igisubizo kitari cyo ni ukuvuga ngo rero umuntu agomba kugira amakenga buri gihe ukabukoresha n'ubundi buryo bwo kwirinda cyane cyane agakingirizo ariko gafasha kut- kwandu- kwirinda kwandura virusi itera sida no kuba umuntu yagira inda itateganijwe turasa nk'abariko barasozera muganga sinzi yuko hariho ico ubwira abariko baratwumviriza nk'impanuro Eh, icyo- icyo navuga yenda ni ukuvuga ngo kurwanya virusi itera sida ni inshingano ya buri wese ari ukwirinda ari ukwirinda gukwirakwiza virusi itera sida ku bamaze kurwara na porogaramu z'ibihugu kugira ngo dushakishe uburyo butandukanye habeho ikomatanyirizo za gahunda zafasha abantu kwirinda ku- kurwara virusi itera sida ubwo rero nakangurira abantu bose kwipimisha hanyuma bagafata ingamba bakurikije igisubizo bazafata turamushimiye muganga mugwaneza placide kuri mikoro mugenzi wacu diane ninahazwe mu kiganiro muri isanga inshuti mwatwumvaga rero dusoreje ibiganiro byacu kuri uyu mugoroba nongeye kubashimira hano i washington kuba habo ibyo kumwe na fasili nanjye tiene karekezi kuri mikoro nabateguriye iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba ndabararitse kandi mukomeze gutega amatwi ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika